basigaye mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatanu nk'uko bisanzwe tubashikiriza ibibazo byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme nibyo tujye kuganira kuri uyu munsi mbega uh, ingoma kama zatanguye kuvuzwa na bande canke bigenze gute mu burundi mbega umukenyezi canke umwigeme arakwiye kuvuza ingoma ibintu byotuma umukenyezi canke umwigeme abura canke agira uburenganzira bwo kuzivuza n'ibihe ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro cy'uyu munsi cyerekeye uruhara nyine rw'abo bakenyezi canke abigeme mu kuvuza ingoma mu gihugu cy'u Burundi uh, bijanye n'imico kama y'igihugu kaze rero mwese nk'uko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro nimero yacu ni yayindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turayisubiramo mu kanya ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamira niri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko muvyumvise ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga ni buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo vyerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ingoma kama zatanguye kuvuzwa na bande canke bigenze gute mu burundi mbega umukenyezi canke umwigeme arakwiye kuvuza ingoma ibintu vyotuma umukenyezi canke umwigeme abura canke akagira uburenganzira bwo kuzivuza n'ibihe mbega imico kama y'uburundi ivuga iki kuri iki kibazo kuno munsi rero wa gatanu tugiye kwihweza iki kibazo tukirabire hamwe mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo nimero ni yayindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tubahaye ikaze rero mwese kuri iki kibazo rero twatumiye eh, desire nimubona ni umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru mpuzamakungu bloomberg news akaba ari umwe ari mu mugwi ari arterial network mu burundi ni umugwi wo ku mugabane wa afurika ukurikiranira hafi ivyerekeye akaranga avuga ko abakenyezi canke abigeme bakwiye kurekurirwa kuvuza ingoma kama akaba agiye kudusigurira zimwe mu mpamvu twatumiye kandi patrice ntafatiro ni umutimbo kama w'ingoma z'uburundi akaba aba muri canada akaba aturuka mu ntara n'akarere kazwi cyane kuba ariko katanguye ibijyanye n'ingoma nawe nyine n'umutimbo nk'uko tubivuze akaba afise umugwi hano mu makungu muri canada w'abatimbo bavuza ingoma kama z'uburundi akaba agiye kudufasha gusobanukirwa bimwe mu bijyanye n'akahise k'ingoma z'uburundi ingene zatanguye ingene zivuzwa ibijyanye nazo dufasha kubitahura twatumiye kandi no muri leta twagerageje kuvugana n'abo muri leta ku bijyanye n'amategeko yo kuvuza ingoma cyangwa ku bijyanye n'iki kibazo nyine cy'abakenyezi n'abigeme uruhara rwabo niba bemerewe cyangwa batemerewe kuvuza ingoma turarindiriye kuronka umutumire mu kanya ku murongo turizeye kumuronka Ah, kaze rero mwese namwe rero muduteze amatwi mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro reka tubanze twumve eh, bimwe mu vyo umushinga naye patrice ntafatiro ashikiriza ku bijanye n'ingoma n'abakenyezi mu burundi ni bimwe mu biganiro yashikirije arashikiriza ibiganiro ku maradiyo amwe amwe mu gihugu c'u burundi radiyo igitega ricisha ko ibiganiro bimwe bimwe ah, bijanye eh, n'igihugu c'u burundi tutega amatwi
ukutavuza ingoma kw'abagore kwatanguye mu gihumbi n'amajana ane na cumi canke mu gihumbi n'amajana atanu na mirongo itatu habaye umuganuro wa mbere wa ntare rushatsi aho cambara nta maganziye jabwe yavugiririzwa ingoma mu giheta yategetse ko ari we wenyene azivugiririzwa kugira ngo yitanye na jabwe yazisanga mu giheta abanyagiheta yabategetse kuzimusanza iwe ibwami uretse ko haciye hakenerwa ingoma batwara ibwami n'izisigara hubutse ingorane zabujije abagore kuvuza ingoma ingorane ya mbere ni yuko naho abagabo twikaza urugo n'umugore abatimba bagiye kubaza ingoma zije ibwami bamara amezi nk'abiri mu ishyamba umuganuro nawo watwara ingerane zina mwaka abatimbo ntibarangwa muhira amezi ane ndetse kera ninde se urugo yoreka umugore wiwe ngo aturuga amezi ane zina mwaka abana urugo n'ibitaha bikarabwa nande ingorane ya kabiri ni urukundo n'ubuntu umugore afise inda canke yonsa ninde mugabo amukunda yomukorera ingoma y'ibiro mirongo itatu ava mu gihe taje ibwami imuramvya n'umusazi ari umusazi ntiyobisarirako ingorane y'agahanambwa ariyo ya gatatu ni ugutinya kugoka abatimbo babaza ingoma canke baja ibwami baragemurirwa bakanywa bakaburegwa ibaze rero abagabo baborewe bagasangira akaruri n'ikizira abakobwa babo abishwa bashikabo ba nyina ba nyinabo erega niho havuye umugani ngo ntawubitsa nyina aho baborewe mbananye mvuga imvo canke mbwira uwumva kubera izo mvo n'izindi ntagarutseko inama ya ba sogokuru yafashe ivyemezo bitatu ingoma zihebewe abagabo ubwa kabiri ingoma yitiriwe umugore amere nk'ubuherekeza gwiwe atariho ubu ingoma yogereranwa n'agafoto k'umugore umugabo agendana
ubu rero yari patrice ntafatiro ni umwe mu batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi araza kudusobanurira byinshi kuri kuri ako kahise k'ingoma z'u Burundi n'uwo ari we wese yoba ariko aratwumva yoba afise ibindi yoshikiriza kuri kahise azi ibijyanye na kahise k'ingoma z'igihugu cy'u Burundi turamuhaye ikaze ahamagare ashikirize ibyazi ah, n'ibyo ah, yoba yarabwiwe canke yoba azi neza bijanye na kahise k'ingoma z'u Burundi turabaha ikaze rero mwese mushikirize ibibazo kuri iki kibazo gikomeye ah, cerekeye umuco kama w'igihugu c'u Burundi twakire rero abatumire bacu tutarinde kurandira ah, mushinga nahe Desire nimubona ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri Isanga
murakoze cyane nawe ndabaramukije ndaramukije n'abasanzwe bariko baratwumviriza Mm, turagushimiye cyane kwakira ubutumire bwa kino kiganiro nawe mushinga nahe patrice ntafatiro aho muri canada twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga
ndabahaye mwaramutse mwiriwe Mm, murakoze cyane kumbure duhere kuri mwebwe mushinga nahe eh, patrice ntafatiro wasiguye bitari bike ku bijanye n'aka kahise k'ingoma z'u burundi kuri mwebwe none naho muvuga ko ariko byari bimeze murashigikiye cyangwa ntimushigike yuko muri iki gihe abigeme n'abakenyezi bovuza ingoma
jewe eh, murakoze kumpa ijambo jewe noshigikira ko abagore bavuza ingoma kandi nohakana ko abagore bavuza ingoma igituma nohakana ko abagore bavuza ingoma kuko ni kuva kera cyane ni kuva kera cyane abagore batavuza ingoma byavuye bija mu mico kama ko kuva mu gihumbi n'amajana ane na mirongo ingahe kuva mu gihumbi kuva kuri ntare rushatsi cambara ntama ni kera byahavuye bija mu mico kama y'abarundi ku buryo rero umugore ba- hari ukuntu tumubona umugore w'umurundikazi hari ukuntu tumubona hari ukuntu tumuzi ku buryo rero usanze ariko arasimba umuntu arashaka kwiyumvira yuko umengo byaba bitajanye mugabo kandi mugabo kandi byoba bi- byojana byojana nuko abagore bavuza ingoma igituma nuko imiziro yari iriho imiziro ya mbere na mbere yatumye abagore batavuza ingoma nta ikiriho ntakiriho kubera kuko ugiye no kubiraba ingoma zarahindutse ingoma zarahindutse rwose ko zavugirizwa umwami zavuzwa ku bihe bizwi ariko ubu byarahindutse hari ibintu byinshi cyane kuko na kera hariho imiryango izwi neza neza ko ivuza ingoma mugabo ingoma zivuzwa n'igihugu cyose Mm. murakoze cyane muraza kutubwira ibindi kuri kuri uko kuntu bemerewe canke bato- bat- batokwemererwa canke bokwemererwa kuvuzivuza Eh, turumva ko mubibona kose Ah, namwe mushinga ntahe desire nimubona mwe muvuga muti nibarekurigwe bahabwa ubwo burenganzira bwo kuzivuza ni kubera iki mwif- mwifuza ko ariko byogenza byogenda
Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbajije Eh, turavye ingoma izi ngoma twese tu- ah, tubona bavuza mu gihugu abatimbo murabona yuko zifitaniye isano n'ikintu bita isekuro isekuro rero eh, abagira ibintu by'ubushakashatsi baravuga yuko ingoma zoba zatanguye kuvuzwa zoba zatowe n'abakenyezi bakazisa eh, ba- ba- ba- bariko ba barasekura bakabona yuko hariho isano haga- hagati y'ingoma n'isekuru umaze kubona ko hariho is- intuzeye hagati y- isano hagati y'ingoma n'isekuru hanyuma ukamenya yuko hasekura umukenyezi birashoboka yuko ico ni ipo- ico no kwita ipoteze birashoboka yuko ingoma zoba zatanguye kwiyumvirwa n'abakenyezi muri kahise ibyo ni ibintu abantu bamwe bamwe bagira ubushakashatsi bamaze kuvuga urumva rero biba bimaze kuboneka hamwe iyo- iyo hipoteze ibaye iyo- yuko abakenyezi ari mu baba baratanga kuvuza ingoma ni ukuri nta kintu cobuza yuko uno munsi wogira bozivuza kubera iki kuko urumva n'ubundi biri- bishoboka yuko aribo banazitanguye kuzivuza Mm.
hanyuma rero eh, mu mwaka i- i- imyaka yagiye irakurikira eh, byarashitse yuko haba imyumvikano hagati y'abagabo n'abagore kuko bagira bati ntawo turugo nk'uko eh, professor yaje kubivuga urumva rero eh, ibintu nibo babitanguye haragira igihe baragira bati twebwe eh, kubera imvo z'urugo reka tuherere abagabo mugabo ingoma ize ibe in- ibe ingore uruma urumva n'ingore irafise amabere irafise ubwami bimwe two- twokwita igitsina irafise amano ibiki byose irabifise urumva ni ingore Mm.
urumva ico nibaza gusa co coryoha ni mu gihe hamwe bavuze bati turasubiye kuzivuza bakabibarekurira ni uko ingoma yoca umugabo akavuza ingore hanyuma umugore akavuza ingabo bakaraba ingene basubira kubihinyanyura mugabo kuva mu ntango ubwira uraraba ukuntu byagiye biratera imbere buke buke ni ukuri simbona ikintu cobuza umukenyezi kuvuza ingoma Mm, urakoze cyane rwose Eh, tugarutse kuri mwebwe mushinga nahe nta fatiro eh, mwaragize n'ubushakashatsi yanavuze ko muri na professeur muri umwigisha wa kahise eh, histoire Eh, ku bijyanye n'akahise k'ingoma z'igihugu cy'u Burundi yavuze yuko bashobora kuba ari abakenyezi cyangwa abigeme bazitanguye mwaragize ubushakashatsi niko mwabisanze niko bimeze kuri icyo onye ntibyoca biha uburenganzira abakenyezi kubandanya bazivuza ni kuko ibyaciye bihagarara Alo, shinga naye nta fatiro. Alo, alo.
Eh, ndabumva jewe Ego, eh, sinzi ko mwumvise ikibazo.
Eh, nacumvise Eh, duga ku ijambo.
eh, jewe eh, ubumenyi nzi bujanye n'ingoma jewe n'ubumenyi nabajije abakurambere bo mu gishora n'ubumenyi abakura- nabajije abakurambere bo mu nyabitsinda kuko narabaye naravugije ingoma mu rusengo ni ukuvuga jewe abanyagiheta bambwiye ko ingoma mu mamo zatanguwe n'abagore basekura hanyuma rero hagiye umu- iyo umuntu ariko arasekura hariho ijwi ry'umusekuzo mu bududu canke mu masaka umuntu asekura hakaba kandi n'ijwi ry'umusekuzo iyo umuntu anogeje ngo rero baba bafatiye ngaho bumva ko hariho amajwi abiri adasa hanyuma rero abagabo babona kurondera urushato bashobora gushira ku sekuro baca batangura kuzivuza mbere ku bwa ngingo mu ntango bakanisha urushato rw'impene mugabo ko impene idakomeye cyane idafite ibinure byinshi n'urushato rudakomeye rukaca rubyara rukaca rutabuka hanyuma rero buke buke buke buke bahava basanga bakwiye gukanisha rero inka ubwo ni uburyo bwa mbere ubundi buryo bwa kabiri ni uko ari abagore batanguye kuvuza novuga kuvuza ing- nibo batanguye ibintu by'ingoma kuko abantu b'abarundi bariko bara- bariko bararyoherwa ku mugoroba barafata umubindi hanyuma uwo mubindi bakawu- bakawuvuza bagakubita urushi ku munwa w'umubindi hanyuma rero iyo umuntu akubise urushi ku mubindi hariho ijwi ry'ukuboko kwa- kwagumye ku- ku munwa w'umubindi n'ukubo n'ijwi ry'ukuboko gukubise mu bindi kugaca kurekura no- n'ijwi ry'amaboko akubise ku mabondo y'umubindi hanyuma rero barabyumviriza bati rero reka dutangure gu- turabe ikintu tushobora gukana baca rero batangura gukana mu mu mu nkono zikaba zimeneka hama hava biyumvira rero igiti rero nkajya mbona ko ari abapfasoni batanguye iryo banga ryo kuvuza ingoma kuko na kera n'abona badije aba ba buyera aba ba uwaheruka guhera bacanamwo yosefu yavuga ko kera ari abagore bavuza muga bakavuza ingoma muhira hanyuma icyo nagomba kubwira abarundi bariko baradukurikirana ni iki ingoma ntuzifate ko zivuzwa mu giheta zivu- zivuzwa mu kirundo mu kayanza ingozi n'ahandi ingoma zavuzwa mu mamu n'amamuko zavuzwa n'umuryango w'abanyagisaka bo mu gishobora mvuze umuryango ni ukuvuga umugabo n'umugore kumbure n'abahungu biwe n'abakobwa biwe none mu burundi ntimuzi ko hariho umuryango usanga ara- hariho abantu bavuza in- bavuza indono ugasanga hariho abandi bavuza inanga none umukobwa avugije inanga haziko umukobwa avugije indono haziko hari ingorane nini iriho mu ntango wari umuryango umwe uvuza ingoma rero n'abagore bakaba barimwo kandi n'uwo jabwe umwami jabwe ubwami bw'uburundi bwamaze kwigaburamwo gutatu yaza yaza kuzisanga mu gishora mugabo rero byagiye guhinduka umwami em, ntari wa mbere cambara ntama avuze ati ubu rero ingoma nizinsange imurambya niho byagiye guhinduka babwiriza guca bakenera abandi bantu benshi bagakenera aba- abasore bagakenera abantu bakomeye kuko uko nabivuze ntako umupfasoni nkawe uriko- turiko turavugana umuntu yogukorera ingoma y'ibiro mirongo itatu ukayikura mu gishora igitega uyijana imurambya si kure mugabo iyumvire hari igihe umuntu yiyumvira ngo ngo bariko baravuza ingoma bara- bagenda bariruka ntibiruka bagenda baratera ukuguru kurya mubona bagenda baraterera ukuguru niko bagenda baraterera ukuguru kumwe kukaja hasi bagaterera ukundi kukaja hasi bagaterera ukundi kukaja hasi bagenda baravuza ingoma ibyo rero iyumvire bagira nk'ibirometero bitanu ku munsi kubera ingoma yabiremereye rero je nkagira nti intango ko mu ntango mu mamo ari abagore bavuza ingoma jewe numva atangorane n'imwe yobaho ariko basubiye kuzivuza Eh, ariko uravuze yuko nk'uko babivuze imbere yuko urwo rugendo rwaba ari rurerure kandi bavuze bati baciye baja hamwe ba- barumvikana yuko kumbure ari igikorwa cohabwa abagabo gusa niko yego vyagenze ni igikorwa gihabwa abagabo nagomba twumvikane ku kintu kimwe uku mpeze kuvuga ko ari umuryango ni umugabo n'umugore n'abana kumbure na base wabo ni ukuvuga n'akantu n'abantu- ni nk'abantu bariko baravuza nk'inanga muhira ni nk'abantu baba bariko baravuza ikembe muhira hanyuma iryo kembe rero umwami akayikenera ayikeneye rero nta ku mugabo n'umugore n'umukobwa boca bata urugo bakagenda bose barumvikanye bati none ko umwami adukeneye ko ibi bintu ari byiza umwami ashaka kuzoha tubigira zina mwaka mwabagore none ko ari iby'umuryango mwebwe rero guma muhira twe turagiye twe bagabo tuzoze turaturuka amezi atatu amezi ane mwebwe dusanga urugo rumeze neza Mhm. mbere ko dusubira kuri mwebwe mushinga nawe desire akandi kabazo ka mwebwe mushinga nawe ntafatiro ku bijyanye n'ibyo desire yavuze byerekeye ibihimba by'ingoma uwo dusigurira mu ncamake ibihimba by'ingoma kumbure eh, hakaba ari naho bamwe bavuga bati "Nti- ntibashoboka ko umukenyezi yovuza ingoma kubera uko kuntu hariho ibihimba byazo n'icyo bisigura
ego aho ni byiza rwose nari nakibagiye ariko imbere y'uko mbanza gushika kuri ico ngomba kubanza kuvuga ikintu jewe ndi muto ufatiye kuri mutama baranshakaje antima aheruka gusaza ndi muto cane mbwa hari ikintu nagomba kuvuga urashobora gusanga mu muryango hariho umwana mutoyi abasa abantu bakuze babwira amabanga ugasanga mbere n'umuntu akuze ntabyo bamubwira jewe rero ko naguma minsi yose nguma nsorogera ba eh, nguma nsorogera babacanamwo nsorogera ba buyera nguma ndabasorogera hari ibintu badashobora kumbwira nkiri muto bahawe bambwira bati ah wa mwana wewe hari ibintu bizokubwira umaze gukura mugabo ubu hari ibyo udashaka kubwira naho rero nshitse kuri ivyo bihimba vy'ingoma ingoma ko abagabo bari bahejeje kuvuga bati rero abo bari abanyagisaka kuko bagiye kongeramwo abandi mw'indi miryango ari ukubera batanguye kuja ibwami bavuze bati rero ubu u ingoma tugomba tuyifate nk'umugore ni kamwe navuga ko kubera nk'agafoto umuntu agendana ingoma rero ica yitwa ingoma nico gituma umuntu afise umurisho umurisho rero ni- ugomba kwitwa nk'ubugabo canke ivyarabibondo niko novyita mu kirundi cumvikana hanyuma rero ingo ko rero umugabo afise ingoma ari nk'umugabo n'umugore ingoma ikabaye nk'umugore ni ukuvuga hajya hejuru hajya hejuru bakubita umurisho kitwa mu bwami mu bwami bw'umugore aho sindi kongera ko ibindi ubwami bw'umugore eh, igituma umugore aba umwami kazi n'igiki ico nyene ni- hajya bakubita umurisho hayi- hitwa mu bwami kandi uciye urenga rero ku uriyo uciye umera nk'umanuka ushushikira uruhanga ugashikira n'urugori nta mugabo yambara urugori urugori rwambara abaga- rwambara aba- abakenyezi hanyuma ukamanuka o- o- oya, imbere imbere y'uko ushikira urugori hariho amabere nibyo kandi ugiye kudaba amabere y'ingoma nta bagabo naho baba bafite amabere ni buto buto rwose urabona ko ari amabere asa n'ayarenga im- arenga eh, ingoma ku buryo yoba ari nk'amabere y'umugore hamushikiriye u- ushikiriye urugori hamugashikira inda ushikiriye inda rero hepfo kandi hariho umukondo umukondo mugabo urimo utundi tuntu twinshi ko harimo nk'intege harimo nk'umubabo hariho nk'ibintu byinshi cyane naragize ubushakashatsi ku ngoma hariho akantu narungikiye abantu kuri whatsapp kerekana ibi, ibihimba by'ingoma ni ukuvuga ibihimba by'ingoma ni umugore ari aho ni uruhanga ni urugori ni amabere ni ubwami bakubitamwo umurisho ni inda ni intege byose byose byose ni umugore Mm, murakoze cyane rwose turaza kugaruka kuri mwebwe mushinga ntahe desire nimubona ku bijyanye n'uko kwemera yuko abakenyezi bohabwa ubwo burenganzira namwe mushinga ntahe ntafatiro muraza kubandanya mudufasha kuri kahise k'ukuntu Yego.
ba sogokuru babibona n'ukuntu umuco w'igihugu cy'u Burundi uvuga ku bijyanye no kuvuza ingoma ariko kandi eh, kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika nabo nyine tubaha akanya bashikiriza ibibazo n'ivyumviro ariko mbere yaho sinzi ko twavuze cyane sinzi ko mushinga nahe nimubona afise icyo yongera ko mbere yuko tuja ku murongo wa telefone alo mushinga nahe desire nimubona muratwumva Eh, sinzi ko munyumva ego turakumva
ego eh, nashaka mvuge ni eh, profesor arakoze cyane ndamwubaha urumva mwanakoze no kuduhuza urumva akandi kantu yongeye ko eh, iruhande y'ibyi yuko ingoma isa n'isekuro urumva yuko bashobora no kuba eh, bayikanye eh, barabiye ku mubindi kubera umubindi ntibari gu- kwikorera cyane imirisho baguma bawukubita urabona- urabona n'ukomeye ukomeye ucu- ucumeneka rero eh, nashaka rero kogera ngaho nyene mvuga nti eh, ibintu byose mu bisanzwe eh, ni- ni amasezerano urumva kuva kera baragiye hamwe baravuga bati eh, abagore n'abagabo baravuga bati twebwe abagore reka tubarekere mugabo ingoma ingoma muzovuza ize yitwa ize ize yitwa ingore kubera ifise bya bihimba nk'ivy'umukenyezi ni ukuvuga rero yuko eh, n'ubu abakenyezi numva yuko batorambirwa bafise ishaka kuko ingoma mu bisanzwe urazi kahise ni yabo urumva rero bafise ishaka bati twebwe dushaka gusubira ku- kuvuza ingoma gusubira ku byacu ntawo babuza ahubwo abantu bo- bobumviriza kugira ngo eh, mu bisanzwe abagabo tubona tuba tubarenganije kuko ni ikintu biboneka yuko aribo baciyumviye ubwa mbere uce wibaza watoye umuti uwutoye hanyuma uwo muti ugaca witirirwa uwundi umusaza utoye ikintu u- u- uraronka icyo bita breve bakemera bati ikintu ni naka yagitoye no kuri ibi bintu rero by'ingoma abantu bagira ibintu by'akahise ko berekana yuko abagore bafiseho babifisemwo uruhara cyane ukuntu zabonetse ukuntu ziyumviwe ukuntu byagiye biragenda urabona aho zirinda zi- zegukira abagabo ko aribo bazivuza abagore nibo bakuyemo akarenge rero babwiza bati uno munsi reka dusabe turabe yuko natwe twovuza mbona atana kimwe byobuza kuko ingorane zariho kijya gihe icyo gihe cy'umwami wa mbere w'uburundi ubu ntazikiriyo akarorero urabona bagenda kurondera imivugangoma mu mashamba hashobora kuba hariho n'imvura nyinshi ntibaronka n'ukuntu bugama n'ibiki icyo icyo uno munsi n'iki kiriho amazu ari hirya no hino boshobora bariko barazikana nabo bakagenda bakifatanya n'abandi bakazikana icya kabiri ni uko bategereza gufata urugendo rurerure nk'uko ntafatiro yabivuze bava igitega baja mu muramvya icyo nacyo urumva si itegeko yuko uno munsi umuntu agiye kuvuza ingoma aca zitwara ku mutwe agenda n'amaguru mwaba muraba mubona ngaha mu gisagara cya bujumbura abantu barazitwara mu modoka bakagenda bashitse ahantu bakavuza twama tubona abantu murantunga bazishyira mu ndege bakagenda iburaya bakazivuza none iyo wumva ngo abagabo turakomera hariho umugabo arayishyira ku mutungo agenda aratambuka arengana ibi bihugu byose mpaka yinjira iburaya yongere arengane n'ikiyaga gitukura cyangwa mediterane bagiye kuvuza intuze ingoma mu bufaransa zirafise uko zigenda bakazunguruza nk'uko basanzwe batwara ibindi bintu byose ikindi cya gatatu nashaka kuvuga ni uko isi isi ni ukuri itera ihinduka icyo twakwita mitasiyo mu gifaransa ibintu uno munsi byari bimeze uku n'uku mugabo ejo ejo birahinduka hirya y'ejo ugasanga ibintu bimeze uku n'uku birumvikana ariko dinamizme urumva hari ibintu uteza yo gutahura Eh, birumvikana ko ibintu bida- bidu- bi- bigenda bihinduka n'ivyo ariko nk'uko mwabivuze mwe na professeur eh, ah, ku bijyanye n'umuco kama w'uburundi ah, mwavuze yuko byatanguye kumbure mu muryango kandi yuko nabo bakenyezi canke abigeme babivugiriza mu muryango Ah, ico kibazo Yego.
c'umuco wo gusimbagurika ntacyari gihari ubu unye hari abagarura bakavuga bati umukenyezi w'umurundikazi ntakwiye gusimbagurika imbere y'abantu Eh, mbere ko tuja ku murongo nashaka mufata amasegonda make mwishyura ico cerekeye imico kama y'umurundikazi Ah, bamwe bavuga bati ico kintu kumbure ntibakwiye gusimbagurika imbere y'abantu mukivuga kwiki
Ego cyane murakoze kuri icyo kibazo Eh, abakenyezi turabafise turaba- twa- turafise abana ba- ba- ba- bazobaba turafise abavyeyi ba- ba- batuvyaye urumva ntidukenera yuko bo- bogira bota imico mugabo imico imico si si- si- si- sinova ngo n'agasho si ipfungiro imico y'umuntu ira- irahinduka haragira igihe mukavuga muti ibi i- tubona byohinduka kandi na cyane cyane bikaja mu ntumbero yo korohereza umuntu uyu n'uyu Eh, jewe nashaka kubwira yuko eh, ubonye umuntu ariko eh, umuntu bariko baramubwira ngo wowe nturekure gukora ibi kubera imico bo i- i- hamwe hari aho usanga ata- atansiguro yabyo ubu- uba ufise mugabo birakwiye yuko abantu baza barayaga hanyuma nk'uko bayaze n'ubwa mbere bagasubira bakayaga bakavuga bati eh, twozivuza uku byogenda uku mugabo byose bigaca mu masezerano murakoze cyane rwose murakoze Murakoze.
cyane rwose reka rero ikiyago cyari cyiza cyane kiraryoshye kandi n'abanywanyi b'ijwi rya amerika bararindiriye n'igishika cyinshi ku murongo tubaha akaryo duhere kuri leo leo urakomeye
Eh, ndakomeye mu menyeshamakuru nongere ndamutse nabo batumire mwadutumiriye mwa kino kiganiro yego barakumva
yego ntateze na cyane cyane nagomba ashimire uwo muprofeseri nambaye uwo muhinga yahejeje kutubwira ibya kahise k'ingoma nka jewe ndi n'ugwaruka sinari ndabizina neza ahubwo aho ndi niko ndatwengana cyane ariko ikintu kiye kintera amakengana cyane ku bintu byerekeye ingoma dusanzwe tuzi yuko biri mu karanga k'imico yeyo ngaha mu burundi aravuze neza yuko ingoma zirafise n'ibihimba cyangwa ibice bi- bishyushya mbere n'iby'abakenyezi bikaboneka yuko ingoma mbere zatanguye kuvuzwa n'abakenyezi ubu novuga nti abakenyezi rero ubu u- barakwiye ku- kuja hamwe baka- ba- ba- bagasaba yuko bosubizwa uburenganzira bwabo bwo kuvuza ingoma nimba koko ivyo bintu ari vyo kuko jewe mu bintu nari narize mu mashuri nta n'ivyo bari bigeze batubwira ivyo kandi ndavyumviye ngaha ni naco gituma mbaye ndashimira kino kiganiro ariko nka- nkiyumvira ati mbega mu bushikiranganji bwoba bujejwe ibi bintu vy'imico n'akaranga boba bari ba- barindiriye iki kugira ngo basubizwe abakenyezi uburenganzira bwabo bwo kuvuza ingoma kuko nk'uko n'ubu yagiye amu- amusubirira abivuze a- amwisikije niyumvira yuko bahava avuga ngo ni kubera abakenyezi batari badafise inguvu canke iki inguvu barazifise nibabasubize rero umuco wabo hanyuma tureke kuguma tu- tunigira mu menshi abakenyezi na- bivugiriza izo ngoma kuko birumvikana yuko aba- abagabo bata- batigeze baguma bavu- ba- batigeze bavu- bavuza ingoma muri kahise rero jewe ndashimiye kino kiganiro kuko ndahungikiye na vyinshi mu- mugira ibihe vyiza ngaho kwijwi rya amerika Mm, turagushimiye cyane eh, leo Ah, twakumenyesha ko twagerageje kuva ejo tugerageza kuronka ah, mu bi- mu- muri leta abajejwe imico ariko turabakena ariko n'ubu turacabandanya kubarondera kumbure turaza kugira amahirwe kubaronka kugira ngo nabo nyene baterere ku bijanye n'iki kibazo tubandanye ku murongo twakire niba nibitanga nibitanga uratwumva
nabumva cyane mu mahoro neza uduhamagaye uri
mu gisagara cya bujumbura Mm, duga kwijambo
yewe nari mfite intererano ku byerekezo byo kuvuza ingoma ku bagore Mhm.
yewe nagomba kwiyamiriza ibyo bintu byo kuvuza ingoma ku bagore ntaho byakabaye kuko naho baba barazivugije ubwa mbere ubwa kabiri ntikibuza yuko bo- batosubira kuzivuza kubera ibihimba urabona ni nk'iby'umugore Mm. icyiyumviro cy'uko kumbure bovuza izo ngoma nk'uko umushinga nahe desire nimubona yavuze ati hariho in- iz'ingore n'iz'ingabo bovuza iz'ingabo hoho byokwemererwa kuri wewe oya kandi ibihimba wumva ari nk'iby'umugore ingoma zose mbona zifite ibihimba nk'iby'umugore nta ngoma ndabona ifite ibihimba nk'iby'umugabo
birumvikana urakoze cyane n'ibitanga ego nari mfite n'akabazo nagomba kubaza ego
nagomba kubaza mbega ko ubu ingoma zisigaye ziri muri patrimoine mondiale
Mm.
nagomba kubaza mbega nta miziro baba barajanye yo ku buryo iyo yo kubuza abagore itarimwo boryo baba barakoze ikosa ni ako kabazo nabaza nsubiramo neza nitwumvise uti nta miziro
nabaza yuko kubera ubu- ubu ingoma zisigaye ziri muri patrimoine culturelle internationale Mm.
yuko ata miziro boba boba barajyanyeyo hariya yerekana yuko ingoma abagore batazivuza ari hamwe bataba barawutwaye uwo muziro baba barakoseje cyane murakoze turagerageza kuri icyo kibazo n'aho tu- dushobora kutakironkerera inyishu kuko abo muri leta ntitubafise ngo badutomorere neza urakoze cyane
murakoze namwe ibihe byiza ngaho urakoze cyane Eh, mushinga nahe desire nimubona duhereye kuri wewe intererano eh, z'abanywanyi b'ijwi rya amerika zivuze ku iki kumbure duhereye ku byo leo yashikirije
ego rero mu bisanzwe ico- ibyo yavuze eh, icyiyumviro dusa n'abagisangiye uwo o nta kinini yano bivuga ko ariko nagomba ngaruke kuri uyu wahejeje kuvuga avuga ati eh, ntaho byakabonetse Eh, mu bisanzwe n'igihe byoba byaratanguye abagore bariko baravuza ingoma ntibi- ntibabuze abantu baba baranse bati oya nta mugabo yovuza ingoma kuko byoba bisa nk'uko yoba ariko arasekura kandi asekura abagore ibintu rero eh, uko iminsi igenda i- i- i- i- yigira imbere ibintu bimwe bimwe niko bihinduka abantu bakugurura mu mutwe ibintu bahora bafata ko ari ingorane bimwe bakabireka kuko uko isi igenda niko hariho ibintu bishasha biza binaduhangayikisha mbere bikaturuhisha gusumba n'ibi bimwe bimwe usanga tu- tu- tu- turimwo n'ibyo by'ingoma rero nibaza yuko uko iminsi izoteba ikagenda ba- bizoteba bigere yuko eh, tubona yuko ari bisanzwe yuko ushobora kugira kuziguza ndaguha akarorero mu minsi iheze hari abantu benshi ba- batumva cyane ibintu by'itoranwa ry'aba- ito- yuko umukenyezi yotorana eh, iwabo se afise a- itongo akari- akaricamo ibihimba bitanu hanyuma ba- bose bakaronka n'abakobwa bakaronka mugabo ubu hariho ababyeyi bagira bati twebwe ntidushobora kwemera yuko dukumira umuco umwe w'abana hanyuma ngo du- du- dukimbagize uwundi bakagira bati aba bana nibaronke cyo kimwe nk'uko n'abarose banganye u- u- banganye eh, a- amatungo tubarage ku buryo bungana hanyuma ah, hari ikintu yavuze ati eh, ingore eh, porofeseri yavuze ati ingore ingoma Irazwi.
n'ingore nibyo mugabo ingoma singabo mu bisanzwe eh, aho tu- twumvikane gatoya ingoma y'uburundi izi- i- dukoresha eh, bakoresha dukunze kubona zose n'ingore Mm. Ura- kiretse ngira ngo eh, nk'ibindi porofeseri biba yadutohoreje ariko izo bavuza ni ingore urumva rero navuga nti mu ma- mu muco ni ukwita convention abantu bashoboye kuvugana bati ko izi ngoma igihe wa mwaka mu kijana cya cumi na gatatu cya cumi na gatatu cya cumi na gatandatu twavuze tuti ntiziri ingore ubwo rero tukaba natwe abakenyezi tukaba tugomba kugaruka kuzivuza bubwira bati reka dufate izi i- i- ingoma abagabo bazi bavuze izitwa ing- i- i- ingore abagore bavuze izitwa ingabo ibyo o- ni ikintu boja hamwe bakiyumvira bati ingabo twoyikana ukuu ingore twoyikana ukuu hanyuma bakamenya bati iyi ni ingabo iyi ni ingore umugore akavuza ingabo umugore ak- umugabo akavuza ingore hanyuma ngaho jewe wanashaka m- m- mbona mbere buba buha- bubahirije na ya mategeko y'iki gihugu abuza yuko umugabo n'uwundi ba- ba- ba- ba- ba- ba- bara- ba- ba- ba- baryamana cyangwa Bahuza umugore n'uwundi ibitsina?
baryamana urumva rero i- ako kari akarorero Mm.
ariko ni ibintu mbona yuko byogira byoshoboka Mm. kuri mwebwe mushinga nawe patrice ntafatiro aha, niba nibitanga ariyamiriza cyane yuko abakenyezi bavuza ingoma aha, yanavuze ati ni ni ibi- hariko ibihimba vy'umukenyezi maramaze kuvyita ibihimba vy'umukenyezi vy'umwigeme ati none wumva vyogenda gute kugira ngo abo bigeme nyene baze bazivuze bakubite kuri ivyo bihimba nyene mwe mubivuga ko iki kuri abo uh, bavuga bati "Ntibi- ntaho vyakabaye yuko umwigeme canke umukenyezi avuza ingoma
tubiri ngomba kubanza gu- gushikiriza imbere y'uko mbandanya Mm.
icya mbere na mbere eh, abagore naho aribo batanguye novuga aribo batumye ingoma zivuka kuko ba a- abagabo bafatiye ku majwi yo gusekura icyo gihe ingoma zavuza abagabo n'abagore ni ukucumva neza abagabo ntibari ngaho nyine gusa oya bari baf- barafashanya abagabo abagore bakavuza abagabo bakavuza navuze ko ari umuryango umwe umugabo akavuza ingoma umugore akavuza abana bagatamba abana b'abahungu bagatamba abana b'abakobwa bagatamba rero kuri wewe rero kuri wewe rero Icyo- si abakenyezi bonyene bazitanguje ni bose oya oya abagore ikintu ba- ikintu abagore bafashije kinini ni uko bariko barasekura Mm.
haciye humvwa ko hariho amajwi ashobora kuva mu isekuro Mhm.
hanyuma bafashanije rero n'abagabo abagabo baza gukana iyo sekuro icicika ingoma abagore bakavuza iyo ngoma abagabo bakavuza iyo ngoma si ukuvuga ko ari abagabo bo ko ari igikorwa conyene i- abagore bakora ko ari bo bonyene bavuza ingoma oya bazivuza bose nk'uko muragenda murabe mu ntara ya ruyigi bariko baratamba ihuruma ba- hariho abantu ba- bavuza i- imi- imibindi usanga ivuza i- ico gihe urashaka gusanga hari umugore ariko aravuza umubindi cyangwa ugasanga n'umu- n'umu- n'umugabo ariko aravuza umubindi n'ubu biracariho je nabibonye niga mu rusengo aho ico rero nagomba tucumvikane ko neza ko je ngumenye ngo turiko turavuga ukundi ingoma mu ntango zibayeho zavuzwa n'abagore zikavuzwa n'abagabo zigatambwa n'abagore zigatambwa n'abagabo ico rero tubaye tucumve aho ingoma rero mu ngoma je ndi umutimbo kama Mfasi- mfise imyaka mirongo itanu n'umwe nari ndayishikanye ku ndwi iheze Mm.
ingoma ndazivuza kuva nkeka mvise umwaka umwe n'igice canke imyaka ibiri nta ngoma y'ingabo iriho nta ngoma y'ingore iriho zose ziri ubwoko bumwe zose ahubwo ingoma zitandukana ku bikorwa zijejwe hariho inkira hariho kirotsa ubwa mbere na mbere iyo ngoma ntoyi i- i- y'imana hakaba inkiranya y'umwami hakaba abashinga nta aribyo bishikizo hakaba n'amashaka aricyo gihugu hari ingoma iyo zitonze ni igihugu kiba gitonze kiri ngaho n'imana byiri nta ngabo rero nta ngoma y'ingabo nta ngoma y'ingore iriho Ico rero nagomba ko ducumvikanaho neza neza neza neza aho ku kuvuga rero ko ataho byabaye ko ingoma zivuze abagore uwo muntu abivuga jewe sinomushaburira kuko afatira ku byo yabonye ashobora kuba afite imyaka mirongo itandatu ashobora kuba afite imyaka mirongo ine je navyo vyo ariko ndavuga n'ibyo nabwiwe na ba sogokuruza nabo babwiwe na ba sogokuruza ibyo mvuga n'ibyo mu gihumbi n'amajana ane haheze imyaka amajana atandatu haheze imyaka amajana atandatu rero uvuga ngo ntaho byakabaye kubera watabyuzi kubera wewe uvuga ibintu nyeka byo kuva mirongo itandatu gushika uno munsi mu bibiri na cumi n'umunani Mm, none Mu bihu- ndaguciriyemwo hari aho Usabwe.
kumbure umwami yoba yaravuze ati ingoma ni iz'abagabo kumbure bakaba ariho boba barahereye oya ni uko uko uwo uwo turiko turavugana desire yabivuze ni mu muryango umwe bimwe bita mu gifaransa famille ni umuryango bagabuye ibikorwa kurya umugabo avuga ati jewe nzokora ibi nawe wamugora urakora ibi niko bagabuye ibikorwa bati mwe mwabagore ko tugomba tugenda ibwami tugume muhira twe tuje kuvuza izo ngoma tuze turazijana ko tugiye mw'ishamba gutegura ingoma amezi abiri gume muhira ni kugabura ibikorwa mu nzu Mm, ariko kuri wewe muryango nibyo byatumye ingoma Ego.
zivuzwa n'abagabo bonyene mugabo jewe ngomba kuvuga akarorero jewe jewe narabonye abakobwa bavuza ingoma mu ruyigi mm.
mu ruyigi abakobwa baravuza ingoma noneho ngo no mu mwaka uheze ku munsi mukuru wo- wo- w'umunsi mukuru w'abakenyezi hariho ahantu ingoma zavuze mu burundi kandi hariho n'umugwi nabonye kuri youtube abagore bavuza ingoma mu burundi abagore baravuza ingoma baravuza ing- baravuza inguvu barakubita umurisho barasimba hanyuma ibyo kuvu- ibyo kuvuga ngo ntaho byakabaye eh, nabyishuye hanyuma ibi byerekeye ku gutamba Mhm, ku ku bada- ku ba- ku bapfasoni mhm.
none twese tuba twambaye amabutura munsi none abagore mu burundi ntibambara amabutura ntibamba- ntihariho n'abambara ama- ama- amapantaro none umugore umwambitse ibutura ukamwambika eh, impuzu y'umusi hanyuma mu gikiriza ntimuheze ngo umuco umwambika nk'abagabo akaca yambara nk'abagore akambara agapira akikwiza ico mubuza kuvuna ihunja ni giki ico mubuza gutera isambwe ni giki ico mubuza gusimba ni giki aho ni ukubera gusa ari ibintu by'abarundi tuja tuja mu muco kama abamaze kubona ibintu abinonora imitsi abantu ba- bamaze kubona ibintu bya acrobacy bamaze kubona ibintu bya atletism mana nzima abantu z'abapasoni baratamba neza bakagira n'ibintu nibashaka n'abagabo badashobora Mm, ariko Jewe hariyo abahena ngenda hariyo abahena kubikunda bitemewe bitemewe n'umuco w'ikirundi Eh, bitemewe n'umuco w'ikirundi aho rero ni igikorwa ca leta ni igikorwa c'abarundi baca bumvikana bati dufata iki dukora iki Mm, rero nibyo ndiko ndasigura ndiko nsigura nk'umuntu w'umuhinga yateguye ivyo bintu yabyize yabonye akahize ingene kagenze Mhm.
ndiko ndavuga ngo uno munsi abwiza ko ashaka gukina iki n'iki n'iki n'iki n'iki n'iki n'iki Mm.
oya mm, jewe urakoze cyane ndiko ndavugi- ndiko ndavugisha ingoma harimo abagore nta ngo- nta ngorane numvamo Mm, urakoze cyane reka duhe n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika i- i- uburyo bwo gushikiriza niyo niyo ukuri nawe nyine turi kumwe niyo ukuri uri aho alo niyo ukuri niyo ukuri ntibikunze reka tubandanye twakire Thierry Thierry uri aho
yego turaho oriyane muraho namwe turi aho turashima
yego
mu masegonda make duka ku ijambo
yego natanguye numviriza kino kiganiro ubyumvirize mu by'ukuri mu byo bagiye baravuga n'abatumire dufite uyu munsi wumvirize mu byo bagiye baravuga urumva ko umukenyezi kahise k'uburundi kamwe kamushyira kure kamwe kamwigiza inyuma inyuma kaha ikibanza umushinga ntari ngiye kubyumvira mu pasoni twumvise ko ari we muri rusange yatanguje kino kintu cy'ingoma ubwabo ugaca ubyumva ugaca usanga niwe bashyize inyuma kugira ngo amashyi baze kuzivuga ariko aha byari nonamye numva ku iradiyo kuri bbc numva umukenyezi wo mu mahanga wanashaka mugabo w'umurundi kazi ariko aravuga ati baravuga ingoma turazivuga abanyamahanga kandi bararyoherwa kandi kubera iki mu burundi naho aje kuzivuga aho cumenga bara rero hari umuntu yatanguye avuga mu mwanya bahera numvise umuntu yavuze umenga ntashyigikiye na gato yuko umukenyezi yavuze ingoma ariko ndashaka ngiye ko ndamubaza numvise umenga ni nawe mutumire ntabwo mumumbarize hari akantu yavuze ngo ntibyoshoboka ko umupfasoni avuze ingoma Mhm.
ariko yagereranije kahise na kubu mumbarize gato agereranije kahise na kubu abona ibintu bimeze cyo kimwe abona uko ingoma zavuzwe kera ariko zivuzwe n'ubu zirikana kiriya gihe za- ari ku ntwaro ya cyami umunsi ingoma zikaba zivuzwe mu minsi mikuru iyo ari yo yose abona ari cyo kimwe kubera ko ibi ndabivuga wisunze kahise k'uburundi ntaho na gato umukenyezi yamye yemererwa gukora ibintu bimutuma ajya ahabona imbere y'abagabo
Mhm, mhm. urakoze Thierry urakoze cyane Eh, duhereye kuri mwebwe mushinga ntahe eh, Desire nimubona ati mu minsi mikuru eh, siko bikwiye kugenda bavugi- bavuza ingoma z'umwami ni umwami bazivugiriza umukenyezi ntiyaje ahabona imbere y'abagabo icyo kivuga ku iki
Eh, ndashaka ndavuga yuko ibyo yibaza yuko eh, muri kahise k'uburundi umukenyezi atigera aja ahabona Eh, naho nta- ntize kahise ariko murazi yuko ari abakenyezi muri iki gihugu ba- ba- bakoze ibintu bihambaye eh, murazi eh, a- a- abakenyezi u- umwami atarakura yuko akiri mutoyi ashikiye igihugu atarakura yuko yategetswe kuba afise umukenyezi ari hafi amubona murazi yuko umwamikazi yari ahambaye murazi umukenyezi mu bisanzwe eh, yamye afise ikibanza mugabo eh, ya- yamye afise ibibazo by'uko hariho abagomba kumusubiza inyuma ariko hariho n'ibindi bintu bimwe bimwe nawe nyine yaheba kubera eh, imirimo ajejwe mu rugo Ni- nk'ibi by'ingoma nk'ibi by'ingoma eh, porofeseri mu mwanya yaje kuvuga ati eh, ingoma bazivuza bose mugabo ikiyumvira ahanini cavuye ku bakenyezi icyo nicyo kirumvikana mugabo harageze igihe baravuga bati mu masezerano turumvikanye yuko twebwe abakenyezi twigiwe inyuma mu bintu byo kuvuza ingoma tubihereye mwebwe abagabo twebwe reka turabe umuhira kubera bazi ko bafise utuntu tw'udukorwa bakora tutari duke imuhira abagabo nabo bati reka natwe izi ngoma tuzishinge tuzireme umutwe tuzivane igitega n'umurabyo tuze kuvugiriza umwami ku muganuro icyo o- ni ikintu kimwe eh, twese kugaba- kugabura ibikorwa icyo icyo nokwita mu gifaransa la di- division de tâche umwe akavuga ati je nkora ibi jewe nanje nkora ibi hanyuma aravuze ikintu gihambaye ati kera eh, ntuzeye ingoma zavugirizwa umwami ivyo nivyo ariko urumva no mu ntango yuko zitavugirizwa umwami yuko zavugirizwa mu muryango aba- abawugize bakiryoherwa baka- bakagira bakazivuza hama umwami ati nzanira nyabona ngaha ah, muzokwa muzivugiriza jewe gusa mu nyuma byarashitse aho zivugiz- zivu- n'iyindi miryango ijamo porofeseri yavuze umuryango umwe w'abanyagisaka ariko n'abandi baragiyemo umengo harimo n'umuryango witwa baragane bagiyemo iri miryango itatu ikomeye urumva mpaye mvuga yuko ibintu byagiye birahinduka mu nyuma haraza intwaro za repubulika eh, murazi ingene zatanguye mwese ingoma zagumye zivugwa zivuzwa umwanya uwo ari wo wose uno munsi hari intwaro zishingiye mu mu- mu- mu by'amatora naho nyine ingoma ziteza kugumaho gukora umuco wacu n'ejo azoza i- i- i- ingoma ziteza kugumaho gusa abahinga abantu bagizwe amategeko icyo eh, bahamagarirwa ni ukuguma baza barahinyanyura uko umwanya ugenda uko iminsi igenda uko imyaka igenda bagenda barazihuza n'ibihe abantu baba bagezemo muri icyo gihe urumva rero ego uno birumvikana munsi ntawe uvuga ngo ngo kera ngo ingoma ngo zavugirizwa umwami ngo n'umunsi tuje tuzireba kubera hari abakuru b'igihugu oya ni umuco wacu tuza kuzogumaho n'igihe nibaza hazoba hatwara dufate nk'umu- nk'umukuru w'igihugu w'umukenyezi ngira nko mu myaka iri imbere nirabyiyumvira hakagira uwitoza tukamutora urumva tuzomuvugiriza ingoma rero bazomuvugiriza ingoma hanyuma urumva ubuzima bw'igihugu buguma bubandanya nuko bimeze Mm, urakoze cyane reka tubandanye ku murongo um, mu- dufise nizigama nizigama uratwumva nizigiye imana murantunga nizigiye imana turi kumwe alo alo
ndabumva ni nizigimana oscar ego duga ku ijambo amasegonda make cyane
Hello?
wi wovuga cyane hariko haragwa akavuga sinabumva neza Eh, shikiriza ikibazo cyangwa iciyumviro mu masegonda make dufise ku murongo benshi
egome jewe icyumviro cyanjye numva by'ukuri ingoma ni kimwe mu karanga k'uburundi kandi kamenyerewe cyane kaboneka henshi ku bihugu ku isi yose ku bwanjye jewe numva nenga abakobwa by'ukuri ntibobura izo ngoma nk'uko umurage wazo uhari nk'uko tubizi igihugu cyose kigira imico n'akaranga kabyo yego amajyambere ariko araza kandi ni byiza ko amajyambere aza ariko amajyambere n'aho aza ntabwo yohindura by'ukuri akaranga cyangwa ngo byose dufate imico ya kizungu kuba ingoma uko ivuzwa bifite n'insiguro zabyo mbere byinshi byerekana imikondo bikagereranywa n'ibitsina bimwe bimwe cyangwa ibihimba bimwe bimwe ku bigeme cyangwa abamama by'ukuri numva amenga byo kubahirizwa cyane n'aho botwara cyangwa bikagenda ukundi kundi ibyo bintu byohaguma kikaba nka kimwe mu muco utazokwi- uzokwamaho uhoraho mu barundi ku bwanjye rero numva by'ukuri ingoma zokubahirizwa nka kimwe mu bizoranga uburundi bw'uno munsi cyangwa bwabayeho n'ubuzoza mu myaka myinshi Mm, urakoze cyane Eh, duha akaryo mbere ko tuja kumutumira kuri ki- umunywanyi akurikira mushikantahe ntafatiro nizigiye imana aravuze ku bijanye n'uko ibintu bishasha imico mishasha itoza gusubirira iya kera cyane cyane niyaba yari imyiza aravuga ko eh, uko kuntu tugarutse kuko kuntu ingoma ifise ibihimba ah, bizokwama bihari bizokwama byitwa amabere umukondo bizokwama byitwa uko nyene kandi bizokwama ari ibihimba vy'umukenyezi canke umwigeme Eh, kuri ico ah, kumbura abavuga bati abakenyezi ntibakwiye kubikubita eh, ntivyo bariko ah, bira- bira- birate- biraja kubiri n'umuco kama w'igihugu c'u Burundi sinzi
ego murakoze kumpa ijambo umuco kama ugirwa n'abantu n'abantu bumvikana ibyo bakora n'ibyo bashikiriza abana babyaye abana babyaye nabo bakazobishikiriza abo bazovyara Mm.
abarundi bavuze bati ubu abagore barakwiye kuvuza ingoma na cyane cyane ko ibyababuza kuvuza ingoma mu gihumbi n'amajana ane na cumi bikiriho ubu ibyo twobisubiramwo ibyo abarundi twese twobisubiramwo tukaraba ko bishoboka n'uko bitoshoboka Eh, ntaguciriyemo Dusanze- aho nyene leta ivuze yuko badakwiye kuvuza ingoma kuba ari ukubakumira canke nk'uko bivuze ni leta ibifasha iyo ngingo kandi yuko abantu bovyubahiriza
jewe aho mpagaze ni ngaha leta ifashe umugambi w'uko abagore batovuza ingoma jewe novyubahiriza mugabo babarenganirwa Mm. murakoze cyane Eh, reka tubandanye gato ku murongo dufise benshi cyane bifuza gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro twakire willy willy uratwumva Hello? Eh, telefone ya willy iracitse Ah, mushinga nahe desire nimubona tuguha akaryo nawe ushikirize ikibazo eh, ushikirize icyumviro ku vyo kumbure nizigiye imana yashikirije
ego murakoze cyane jewe icyo notangura kuvuga nk'uko eh, profesori yabivuze mu- mu bisanzwe umuco ugirwa n'abantu imico ibaho kubera abantu baba bariho kandi imico eh, ntikwiye yuko harimo abifata igashira ku ruhande abandi ikaba- ik- ikabaha ibi ibyo si byo hanyuma ikindi eh, mu minsi iheze eh, iri tegeko ryo mu mwaka ryo mu mwaka uheze mu mu kwezi kw'icumi ri- risubira- risubiramo ite- i- i- rigena ingene ingoma ziteza kuvuzwa eh, ritaraza abagore baravuze ingoma twaje ku minsi mikuru tukababona je ndashaka mbaze hari umuntu none mwabonye amenyo yaciye akoroka ngo nuko abonye ngo uwo abakenyezi bariko baravuza ingoma hari umuntu yaciye aziba amatwi ngo ngo ni ukubera ngo abonye ngo abakenyezi ngo hahe baragira bara- bara- baravuza ingoma hari inka mwumvise iyo mu ruguru mu misozi zoba zararamuruye ngo ni ukubera ngo abakenyezi bahavugije ingoma Mm, ariko hashobora kuba harabaye hashobora kuba harabaye abagabo batabishimye hashobora kuba harabaye abagabo batabishimye kubona umukenyezi asimbagurika imbere yabo Ndaba- ngerageje kubavugira
ego ni- ibyo birashika a- arashobora kuba eh, hari uwo ariko arazivuza canke agasimba ugasanga amweretse ukuguru ni- ni- ashobora kuba ata- atari yambaye ibutura bikwiye canke ibiki mugabo arambara ku buryo ataza gutirimutsa abariko baramurorera hanyuma ikindi naco mwibuke yuko turiko tuvuga ibintu byo byo kuva imbere yi- kuva mu, mu, mu ntwaro z'abami ubu ubu twebwe aho turi uno munsi muri izi ntwaro za demokarasi cyangwa za repubulika ntitu- ntitugume tubona yuko umengo isi itanguye ubu nyene isi yatanguye kera uburundi bwabayeho kera umuco w'abarundi wa- wabayeho kera rero kugira ngo ikintu gihinduke dutegereza kucimba mu mizi tukabona iyo caje kiva n'ingene cagiye kiratera imbere Mm.
hanyuma tuka- hakagira igihe tukavuga ati abantu bakavuga bati bo dufate yuko abakenyezi bovuza ingoma uno munsi mugabo bazivuze uku n'uku n'uku n'uku kubera urumva ingoma ziza zisanzwe zifite n'ibice bakubwiye yuko zifise amabere zikagira uruhanga n'ibindi bi- bihimba byose ushobora gusanga ku muntu mugabo ikibuza yuko bokumvikana ari kimwe na kubira bita convention abantu baricara hamwe bakavuga bati aba bantu ko bariko badusaba ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi reka tubikore Ni- ni- n'itegeko mu bisanzwe ryagiyeho hariho abantu bavuze bati twe tubona vyogenda uku n'uku n'uku n'uku n'uku n'ibisanzwe ivyo mu ntuzo mu ntwaro niko bimeze ariko ibintu byose abantu baguma bayaga uko iminsi itera i- i- igira i- iyigira imbere niko abantu baguma bazana ibintu bishasha hanyuma mwibuke ikintu kimwe ingoma mu gutangura mwumvise yuko zatanguye ari uko abakenyezi bafashe udusekuru bariko barasekura abantu baba mu kiyaya c'ingoma muhora mwumva ingene aba- aba- abantu bariko barasekura bakubita umudidizo bagashiramwo akantu nyine ukumva yuko kari mu muziki Mm.
byahereye hajya nyene byahereye hajya nyene kandi abagabo ntitwikunde murazi yuko tudasekura iyo ni imico urumva ntitwoca rero twamamuwe muri ya mico uko nyene uko nyene ngo ngo abagabo nibagire iki ngo abagabo nibagire andi Ivyo ni ni bimwe bituma abantu tudatera imbere cyane mu byumviro ngo turabe iyo abandi bageze mugabo guhindura ibintu si ugusambura umuco uhindura umuco ukurikije uko igihugu cyawe kimeze hanyuma ugaha amahirwe abagore n'abagabo mu gihugu bakaronka uburenganzira ku bintu by'igihugu n'ingoma rero muri ibyo bintu zojamo Ego. kandi turabemereye ko tuzogerageza uko dushoboye kose gutumira kongera kugerageza kuronka abo mu nzego abo muri leta kugira ngo basigure kumbure iryo tegeko rishasha ibyo rivuga ibyo ibyemerewe bitemerewe abantu batomokegwe neza basobanukirwe neza ibirimwo n'ibyo n'ibyafashwe ingi- ni- n'ingingo zafashwe ah, ku bijyanye n'ingoma kama z'igihugu cy'u Burundi Eh, Willy barakenewe kuko eh, Ego.
iryo tegeko nibaze ko n'abantu benshi batararimenya Ego.
ryofasha eh, abantu bagatahura rwose ibiri muri ryo Ego, Willy mu masegonda make cyane tu- bamugaruye ku murongo ushikiriza ikibazo tu- ikiganiro kisigaje iminota mike cyane Willy turakumva
Eh, murakoze kuma ijambo Eh, jewe ku vyerekeye eh, kuvuza ingoma nibaza yuko eh, ku bwanje abantu cane cane b'abadamu canke abakobwa baba muri diaspora ha- hakurya y'uburundi nibaza ko batohagwa batogwa mu mporero kubera ko ari abakobwa ngo ntibaheze bavuza ingoma ingoma kugira ngo bazivuze ziratuma abana babo abana bacu ba- bagerageza kugumana akaranga k'uburundi ingoma rero iyo zivugije abo bakobwa jewe nta kibi nabibonamo na gato sirutunga muri diaspora gusa eh, mbona ahubwo yuko ari inyungu kuko cyane cyane eh, birashyira imbere idarapo ry'uburundi birashyira imbere igihugu cy'uburundi akaranga k'uburundi hakamenyekana mu bindi bintu byinshi byiza byiza biranze umuco w'ikirundi sinshobora kugenda cyane ku mazina y'ibihimba vya- vi- bigize ingoma kuko byinshi navyo nzi mugabo icyo navuga ni kugira ngo dupreserve ururimi rw'ikirundi dupreserve uburundi n'ibi- n'ibibugize nibaza yuko aba, aba bose bokwemerwa kuvuza ingoma kuko nizo zishobora gu- kuduhuza cyane kandi zigatanga isura nziza ku burundi bwacu akaranga hama ikindi naco nashaka kuvuga hariho ibice bice bigize ibihugu byo hanze hariyo ahantu ushobora kugenda ugasanga abagabo ntabahari aho hantu haba n'abakobwa bakeya mugabo bakaba bipfuza kuvuza ingoma kuvuza ikirundi henshi hariyo ama- ama association natwe bw'ingatura nayifise hariyo ama association a- a- a- a- Muri hehe agerageza mushinga nahe kumarana we?
culture y'Uburundi Muri mu hehe?
gihugu cya Suède Mm, muri Sweden turafise asosiasiyo z'abana zigerageza kugumana kiritire y'uburundi mu gihe rero twoba turi ko turavuza nk'ingoma je nibaza yuko byodufasha cyane kugira ngo dusigurire n'abana izi ngoma igituma tuzivuze ni nka ni nka trade union ni nka ni nko kugerageza kuja hamwe kugira ngo tugerageze tugumane akaranga k'iwacu ku ngoma mu gutamba ikirundi no mu bindi urumva rero Urakoze hano cane.
nibaza yuko Ego, mura- bidufitiye akamaro muradutunga cyane mushinga nahe Willy akanya katubanye gake cyane ikiganiro kigi- kirarangiye reka nshimire abatumire bacu Patrice Ntafatiro n'umutimbo kama w'ingoma z'u Burundi akaba kandi aturuka mu ntara n'akarere kazwi cyane kuba karatanguje ingoma eh, ni mu Gitega mu Giheta Ah, akaba kandi na professeur wakahise muri Canada Ah, twatumiye kandi twari turi kumwe na Desire nimubona ni umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru mpuzamakungu Bloomberg News akaba ari no mu mugwi ah, wo ku mugabane wa Afurika ukurikiranira ivyerekeye akaranga umugwi arterial ndabashimiye cyane rwose batumire bacu ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi mwashikirije ibibazo n'ivyiyumviro uno munsi ikiganiro cari cerekeye cyane cyane ku bijanye n'umuco kama w'igihugu cy'u Burundi kahise k'ingoma Eh, turabemeye ko tuzogerageza gutumira abo mu nzego za leta nabo nyine badufashe gusobanukirwa neza ibijyanye n'ingingo baba barafashe kuri iki kibazo ah, mu gihugu cy'u Burundi ndashimiye mwe mwese rero mwamfashije mu buhinga bw'ivyuma na innocent kimenyi yamfashije kwegeranya kino kiganiro kuri mikro i washington dc mwari muri kumwe na oriane tangishaka ndabashimiye ndabifuriza weekend nziza mwese
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika